radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nongeye kubasuhuza muri kumwe na venuste nshimiyimana mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho mu burundi turi ku mirongo migufi ya shotuweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri dore ingingo nkuru twabateguriye mu rwanda hashinzwe ikigo cya mbere kiyobowe n'umunyarwanda kizatanga serivisi z'ubujyanama mu bijyanye n'ubushoramari ni ukuvuga ngo ni amaserivisi akenewe yose umuntu wese ushatse kugira icyo akora mu rwanda cyangwa n'ahandi abasha kubibonera ahantu hamwe lidiya murorunkwere umuyobozi mukuru washinze ml corporate services limited abayobozi bakuru ba leta y'u burundi bari muri uganda muri gahunda yo gushishikariza impunzi z'abarundi gutaha ku bushake mwayimirije abantu gutaha bababwira ko hari amahoro abantu bagerageza gutaha tubasobanurira impamvu abantu bataha mwabijeje amahoro ariko bashikayo bagacurangirira bagahunga
umwe mu babajije ibibazo bahungiye mu nkambi ya nakivale abagore batuye mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo bizihije umunsi w'uburenganzira bw'abagore basaba ko intambara zibera muri ako karere zihagarara turajya mu nkambi zitandukanye muri kivu ya ruguru no muri kivu y'epfo aya ni amakuru yiwanyu mu ntara mbahaye ikaze duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezweho na mugenzi wacu aloyizi bigirimana aloyizi wiriweho mwiriwe neza venise turayahera ku mugabane wa afurika muri somaliya inama nshingamateka ejo ku munsi wa gatatu yaratoye yongera iremeza integuro y'itegeko rishasha ryo kurwanya iterabwoba iryo tegeko ritumbereye guha ibigo bya leta bijejwe umutekano umurongo mu by'amategeko kugira bibashe kurwanya no kurandura iterabwoba muri somaliya abashingamateka baryemeje ku majwi ijana na mirongo itatu n'atatu kuri batatu bataryemeje hamwe n'indwi batashimye kwerekana aho bahagaze umuyobozi w'ikigo kijejwe iperereza muri somaliya mahade mohamed salad yavuze ko iri tegeko rigiye kuzotuma icyo gihugu cyo mu ihembe rya afurika gitekanirwa umushingamateka yashigikiye iryo tora abduradife sanyare yavuze ko iryo tegeko rigiye kuzokingira abagore n'abana ibikorwa by'iterabwoba ariko abarinegura bafise amakenga ko rishobora kuzokwihisha inyuma y'iterabwoba mu guha ibigo bya leta bijejwe umutekano ingufu zirenze urugero zizotuma bahitanisha n'abatari mu iterabwoba muri burkina faso ishyirahamwe ry'abagiraneza ry'abaganga batagira imbibe medecins sans frontiere ryarasubiye kuvugurura ibikorwa byaryo muri icyo gihugu hari haheze ikiringo kingana n'ukwezi rihagaritse ibikorwa inyuma y'iyicwa rya babiri mu bakozi baryo batewe msf ryavuze ryo kuwa gatatu ko ryari ryarahagaritse ibikorwa muri icyo gihugu cyo mu burengero bwa afurika kuva ku itariki ya cumi n'indwi y'ukwezi kwa kabiri guheze rivuga ariko ko ibi bikorwa bigiye gusubira mu gihugu cyose kiretse mu ntara ya bukre do muho yabereyemwo ubwo bwicanyi burkina faso ni kimwe mu bihugu byo mu karere ka afurika y'uburengero byazingamitswe n'imihari y'iterabwoba ishamikiye kuri al qaida n'umuhari wa leta ya kisilamu ubwo bwicanyi bumaze guhitana ibihumbi by'abantu kandi bwangaza abaharurwa mu mamiliyoni ishyirahamwe ry'abagiraneza msf rifise abakozi barenga igihumbi muri burkina faso kandi rikorera mu turere turenga cumi
washington ijwi rya amerika
tukiri muri afurika kandi muri zambiya leta yaragabishije ko itazokwihanganira abo bose bamamaza uburenganzira bw'abarongorana bahuje ibitsina ivuga ko ari uguca kubiri n'imico rukristo icyo gihugu kigendera ko iri gabisha risohowe inyuma y'umunsi umwe igipolisi gihagaritse abaharanira agateka ka muntu bane bo mu ishyirahamwe riharanira agateka k'abakenyezi bahowe kuba baratanze amakuru y'ibinyoma ku myiyerekano ishyirahamwe barimwo ryatunganije leta ivuga ko babeshe ko bashaka gutunganya imyiyerekano yiyamiriza amabi akorerwa igitsina gore mu gihe bari batumbereye kwamamaza ukubana kw'abasangiye ibitsina umushikiranganji wa zambia w'intwaro mu gihugu hagati jack mwimbu yabwiye ijwi rya amerika ejo kuwa gatatu ko leta yiwe itamamaza uburenganzira bw'abubakana bahuje ibitsina ibikorwa by'abamamaza aba bana bahuje ibitsina ntibyemewe mu mategeko agenga zambia amategeko yo kuva mu gihe cy'ubukoroni bw'abongereza ahanisha umunyororo w'imyaka cumi n'ine aba yarenze ko muyavugwa mu makungu leta zunze ubumwe za amerika ejo ku gatatu yarafatiye ibihano abategetsi hamwe n'amakompanyi yo mu gihugu cya irani bagirizwa guhungabanya bikomeye agateka ka zina muntu mu gihe cy'imyiyerekano yahitiye muri icyo gihugu mu mwaka uheze ubushyikiranganji bwa amerika bw'ikigega bwavuze ko bwafatiye ibihano abategetsi babiri barongoye amabohero muri irani kubwo guhohotera abakenyezi n'abakobwa uwundi yafatiwe ibihano ni umusirikare mukuru w'ipete rya komanda yagize uruhara mu guhagarika interinete mu bihe by'imyiyerekano eka n'amakompanyi atatu yo muri icyo gihugu cya irani n'abayarongoye bagirijwe korohereza abajejwe umutekano gukinyiza abanyagihugu bibaye ibihano byo ku nshuro y'icumi amerika ifashe kuva hatangura imyiyerekano muri irani inyuma y'iyicwa ry'umwigeme mahsa amini yafiriye mu minwe y'igipolisi cyari cyaramufunze kimwagiriza kutubahiriza imico y'igihugu mu bijyanye n'inyambaro ibi bihano bibafatira amatungo bafitiye hano muri amerika kandi bibuza abanyamerika gukorana nabo ibijyanye n'urudandaza
urakoze aroze bigirimana mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika wumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi ni ku mirongo migufi ya shotuweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa interinete kuri wa eshatu akadomo radiyo acu akadomo kama naho ku mbuga za facebook youtube na instagram aderesi yacu ni vowa radiyo yacu iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushikizaho indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
nabibabwiraga mu ngingo nkuru umunyarwandakazi yashinze ikigo gitanga serivisi ku bigendana n'ubwizerane n'amasosiyete y'ubucuruzi mu rwanda lidia murorunkwere ayoboye ml corporate services limited ikigo cya mbere kiyobowe n'umunyarwanda cyemejwe na banki nkuru y'igihugu madame lidia murorunkwere avuga ko ikigo ayoboye kizatanga serivisi z'ubujyanama mu bijyanye n'ubushoramari navuganye nawe atangira ambwira icyatumye ashinga icyo kigo iki kigo cyashyizweho mu rwego rwo gufatanya cyangwa guherekeza abashoramari baza mu rwanda kubaherekeza mu buryo bwo kubereka ko mu rwanda dusigaye dufite icyo twita financial center yakira abashoramari abantu batandukanye ibigo bitandukanye byifuza gukorera mu bihugu bifite nabyita amategeko asobanutse ibihugu bifite ubushobozi bwo kwakira bufite amaserivisi ameze n'ayacu ni ukuvuga ngo uyu munsi murifuza kuza gutangira cyangwa se kubanza kuza kureba ibikorerwa mu rwanda ntabwo muzi uko sisiteme ikora ese nimba mushaka gushinga ikigo murajya mu kihe kigo kibandika ese nimba mukeneye gushaka ibyangombwa n'ibyo twita mu cyongereza lisanse murajya kuyishakiraho bitewe na na na na segiteri mwaba mukoreramo ubwo igitekerezo cyaje kuyishinga maze kuva mu kindi kigo cyakoraga serivisi zimeze gutyo ariko cy'abanyamahanga igitekerezo rero cyari cyo kuvuga ngo nubwo twakira abo banyamahanga tugakorana bakatwereka ubumenyi bwabo tukabigiraho bimaze kugaragara ko natwe n'abanyarwanda dufite ubushobozi dufite imbaraga zo kuba natwe twagira icyo twimarira icyo dukora kandi noneho nubwo abanyamahanga wenda twavuga baba baje hari ikintu twebwe tubarusha tuba tuzi igihugu cyacu tuba tuzi ukuntu gikora abo muzakwana muri iki kigo cyawe emeri koroporiti savisizi bose ni abanyarwanda bose ni abanyarwanda twashatse nyine kugaragaza ko abanyarwanda dufite ku isoko mu rwanda nubwo baba barakoreye mu bice bitandukanye mu bihugu bitandukanye nabo bafite ikiyongeraho babasha gukora ariko cyane cyane ni ikigo cyahawe uburenganzira na banki nkuru yacu kuko ariyo ishinzwe gukurikirana no kwemeza ibyo bigo bimeze nk'ibyacu bishinzwe gucunga imari y'abantu baza kuvuga ngo uyu munsi murashaka wenda gutangira ikintu gishya ni ukuvuga ngo muri make uyu munsi ushatse gushinga ikigo hano mu rwanda ukeneye yuko tugukorera kampani regisitirasheni ukeneye wenda yuko tugufasha gushaka lisansi ukeneye yuko umuntu agucungira umutungo wawe ukeneye yuko tuguherekeza mu rwego rw'amategeko ni ukuvuga ngo ni amaserivisi akenewe yose umuntu wese ushatse kugira icyo akora mu rwanda cyangwa n'ahandi abasha kubibonera ahantu hamwe aho hantu hamwe uvuze aho ngaho rdb yari yarahateganije ndetse n'ejo bundi numvaga mu mushyikirano perezida wa repubulika avuga cyane ku cyo bita one stop center ko hari ibyo mushaka gukora one stop center yakoraga nta hantu muzagunganira oya ahubwo turuzuzanya kubera yuko nanone aho bitandukaniye ni uko ibigo bimeze n'ibyacu biba bifite iyindi nayita iyindi manda yo guherekeza abantu batiriwe baza mu rwanda ni ukuvuga ngo uyu munsi ushobora kuza gusura u rwanda ukahakunda ukumva hari ikintu ushaka kuhakorera ashobora kuba ari ukugura inzu ashobora ari ukuvuga ngo ndashobora gushora imari wenda mu buhinzi iyi ndashaka wenda gushyira amafaranga kuri kapito maketi ibyo byose wamara kubihitamo ukaba wavuga ngo kubera ko ndashaka kuba ariho mara umwanya wanjye wose mfite ibigo bimeze nka emeri koporeti sevisizi bizajya bikurikirana ibyo nashatse gushyiraho byose ni ukuvuga ngo rdb twebwe natwe turakorana nayo mu buryo bwo kuvuga ngo uwo muntu kuko adahari kubera yuko twabanje gusuzuma tukareba yuko yujuje ibyangombwa bisabwa turamufasha gukora ibyo akeneye byose ni ukuvuga ngo ubwo nyine ya kampanyi n'ubundi tuzajya kuyiregisitaringa muri rdb lidiya murorunkwere umuyobozi mukuru washinze ml corporate services limited ndagushimye cyane ku bw'akakanya uhaye ijwi ry'amerika murakoze cyane ijwi ry'amerika uru wa mbere uru wa mbere
mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika abayobozi bakuru muri leta y'u Burundi bari muri uganda muri gahunda yo gushishikariza impunzi z'abarundi gutaha ku bushake kuri wa gatatu bari mu nkambi ya nakivale iherereye mu burengerazuba bwa uganda inkuru irambuye iginashusi bahije itsinda ry'abayobozi ba leta y'u Burundi ryari rigizwe n'abo mu butegetsi bw'igihugu guverineri wa muyingo na mwaro n'abayobozi bashinzwe itahuka no gusubiza abahunguka mu buzima busanzwe bari bakuriwe na ambasaderi w'uburundi muri uganda epifane nta mwana ku ruhande rwa uganda hari komiseri ushinzwe impunzi abayobozi b'inkambi y'impunzi ya nakivale ndetse n'abayobozi ba hcr abo bayobozi ku mpande zombi babanje kugirana inama hagati yabo mbere yo kuvugana n'impunzi z'abarundi muri rusange nuko bazisaba kumvira icyifuzo cyo gutahuka ku bushake komiseri ushinzwe impunzi muri uganda bwana douglas asimwe asimurirwa mu rurimi rw'ikirundi yabwiye impunzi ko zidashobora na rimwe kuba mu buhungiro ubuziraherezo ariko ashimangira ko gutaha ari ku bushake
dufi- turafise ibihumbi bigera muri mirongo ine by'abarundi ah, abo nibo ba- nizo mpunzi dufite hano muri uganda kuva twatangira gu- gutahuza aba- aba- abifuza gutahuka uku gutahuka twahereye kuri mwebwe ni mwebwe mwabisabye tumaze gutwara ibihumbi cumi na kimwe by'impunzi z'abarundi zivuye hano tuzitwara tuzisubiza iwabo mu burundi ubu rero naho twabwish- twagiyemo twese twabishyizemo amaboko yose kugira ngo tubashe kubumvisha no ku- no ku- no kubabwira no kubinginga kugira ngo ubwifuza wese atahuka uwifuza nyuma y'uko umuyobozi wa uganda aganiriye n'impunzi ku bijyanye no gusubira mu gihugu cyazo cyari igihe cy'abayobozi b'abarundi kugira icyo babwira abanyagihugu bagenzi babo bwana nese rubimenyimana ushinzwe itahuka ry'impunzi muri guverinoma y'u Burundi yafashe mikoro maze azibwira ibyerekeranye n'iterambere igihugu kigezeho azisaba gusubira mu rugo kugira ngo nazo zunguke kuri iryo terambere mu mashuri y'intango abana bose biga ku buntu mbere no muri za kaminuza abanyeshuri bakaba baronswa za ngurane zizokwishyurwa buke buke uwayirose yarose akazi mu byerekeye amagara y'abantu abakenyezi bibungenze n'abana batararenza imyaka itanu babandanya bavugwa ku buntu igisata cyo kwivuna abansi n'umutekano barabandanya kwinjiza abashaka ku- kwinjira muri izo nzego ku mwaka ku mwaka maze iryo yigizwa rigatunganywa ku buryo ubwoko bwose n'intara zose nk'uko biri mu masezerano y'aba- y'arusha dore no mu ibyigwa shingiro byinshi muzobyibona nimwamara kwitabira uwo mugambi wo guhunguka muze gufatanya n'abandi barundi mu iterambere kugira ngo twese dutere imbere ku muvuduko umwe na kare ba sokobara yamaze bati amazi masabano kandi ngo ka muntu
izi mpunzi zari ziteze amatwi zitonze zagize icyo zibaza aba bategetsi b'abarundi ariko ibibazo byazo bimwe ntabwo byasubijwe mwayimirije abantu gutaha mubabwira ko hari amahoro abantu bagerageza gutaha sobanurira impamvu abantu bataha mwabijeje amahoro ariko bacikayo bagacongera bagahunga
amaze gutaha yaranyurutse ugasa n'uno munsi nanjye n'ikibazo
hari impunzi twahunze twari dufise ubuzi tutavuye ku misozi sinigeze n'umuco mwatuvuzeho nari mwatuteguriye iki
nyuma y'inama ijwi rya amerika ryashatse kumenya uko izi mpunzi zakiriye ubutumwa buzihamagarira gutaha nukuri jewe nabonye ibintu byagenze neza ibintu byagenze neza kubera ko nagerageje kutusobanurira uko igihugu cyacu iki gihe cyifashe ko umutekano ari wose kandi ko uh, ku- kuri twe tuba dukeneye guhunguka ari ubushake atagahato atamusunikano ubwo rero uwo ari we wese yagaragaje kumva yuko igihe cyose azaba yumva atuje yumva amahoro ku- yumva amahoro mu mutima ko ashobora kwegera amaofisi abishinzwe bagashobora kugira gute kubandika hanyuma bagategura igihe cyiza cyo kugira ngo bashobore kugaruka mu gihugu cy'ababyaye Ah, inama tuvuyemo ni nziza cyane kuko yarimwo ah, imice yose yegwa n'ikibazo cy'ubuhunzi batubwiye abaturutse i burundi aho igihugu kigeze mu bijyanye n'umutekano n'iterambere hanyuma badukangurira ko ababyifuza botaha ku bwinshi kugira ngo baje kubaka igihugu hamwe n'abenegihugu basigaye mu gihugu hanyuma natwe nk'impunzi twabasiguriye uko twumva tubona dutahura urubuga rw'i Burundi hanyuma turerekana yuko hari ibintu bitaramera neza byotuma imitima muri rusange y'impunzi eh, yiyugurura kugira ngo dutahukire eh, icyarimwe icyo rero twagiye twuzuzanya turerekana yuko ari ngombwa ko ah, tuzogenda dukomeza ibiganiro hanyuma uko ibintu tuzogenda tubibona ababyumvamo ariko bazogenda bataha mu myaka ibiri ishize bamwe mu barundi basubiye mu gihugu cyabo ku bushake nyamara benshi ntibari bafata icyo cyemezo kandi nyuma y'iyi nama hari icyizere ko abandi benshi bashobora kwiyandikisha kugira ngo basubire mu gihugu cyabo ignetia sibahizi ijwi rya amerika uganda
bakunze baradiyo ijwi rya amerika mutuye mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira radiyo kominote la voix de mikeno ibunagana ni ku murongo wa fm mirongo ugwenda n'ugwenda n'ibice birindwi radiyo ngoma na amani mu mujyi wa baraka kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice umunani radiyo baraka fm nayo iri mu mujyi wa baraka ku murongo wa fm mirongo ugwenda na kane n'ibice bine radiyo kominotere de la verite ikorera mu mujyi wa kiwanja kuri fm mirongo cyenda n'icyenda n'abadukurikira bari mu majyepfo ya uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi riyobora voice of muhabura ku murongo wa fm mirongo urunani n'umunani n'ibice icyenda ni radiyo ijwi ry'amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda abagore batuye mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo mu mujyi wa uvira bakoze kuri uyu wa gatatu urugendo rwasojwe n'amasengesho basaba ko intambara zibera mu burasirazuba bwa kongo zahagarara cyane cyane izikorwa n'umutwe wa m makumyabiri na gatatu uvira vedase ngabo abagore batandukanye bo mu mujyi wa uvira babarirwa mu bihumbi bahisemo gukora urugendo rw'amahoro bava kabimvira n'amaguru berekeza kuri stade ya Uvira mu rwego rwo kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'uburenganzira bw'umugore mu muhanda bamwe muri abo bagore bari bikoreye amaboko abandi nabo bari bambaye imyambaro y'umukara mu rwego rwo kwerekana ko bari mu biriyo biterwa n'intambara ziri mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo na bulonge divine mariamu ni umugore utuye muri uvira nawe yari muri uyu munsi mpuzamahanga w'umugore yari yambaye imyenda y'umukara.
Tumeamua kuvaa hivi ni kwa sababu tuna uchungu.
Twahisemo kwambara gutya bitewe n'uko dufite agahinda kuko twitwa nabi, tugafatwa ku ngufu, dutakaza imirimo yacu, tubura imirima yacu kuko tuvaho twari dusanzwe duhinga, dupfusha abagabo bacu kubera izi ntambara ziri muri Kongo. Aha kuri stade ya Uvira, aba bagore n'abandi bantu bo mu ngeri zitandukanye bari bateraniye bafashe umwanya barapfukama barasenga basaba imana ko yahagarika intambara bavuga ko ma mirongo ibiri na gatatu ifatikanyije n'igihugu cy'u rwanda byicara bishora kuri kongo cyiza muhato ni umuyobozi w'umujyi wa uvira yagize ati
udutsindire intambara ya M23 udutsindire intambara zitandukanye ziri mu misozi miremire n'imigufi ya Uvira no mu bibaya bya Uvira mu izina rya Yesu Kristo intambara ziva mu Rwanda intambara za M23 zitsindwe mu izina rya Yesu Kristo turashaka amahoro aba bagore batuye muri aka karere basanga uyu munsi mpuzamahanga w'umugore wizihijwe uyu munsi utabanejeje nk'uko byari bisanzwe bitewe n'izi ntambara zidashira ziri mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo iyi tariki umunani y'uyu munsi abakenyezi ubuzima bwacu buriko burahungabana cyane ntabwo tubayeho neza icya mbere icya kabiri abakenyezi bariko baranyanyaswa ni ukuri nibwo bwa mbere tunabibonye kuva rewi marise bagatangura kuyishimika ati uyu niyo munsi wahariwe abakenyezi ni ukuri uyu niwo munsi wa nyuma tubonye nta mukenyezi n'umwe anezerewe muri twese igituma tutanezerewe icya mbere ni ihari ya leta turi ko turabona ngaha umutekano muke bagenzi bacu bari mu ngorane z'intambara icyo ni cyo cya mbere kitotuma tunezerwa si muri uvira honyine abaturage basaba ko amahoro agaruka mu burasirazuba bwa kongo no muri fizi ubwo abagore mu minembwe bizihizaga uyu munsi nabo basabye yuko amahoro yagaruka mu karere batuyemo kuko nako kibasiwe n'intambara z'imitwe yitwaje ibigwanisho rero icyo dusaba leta n'abashinzwe kugarura amahoro cyangwa se na buri muntu wese ufite uruhare mu kuzana amahoro ni ukuvuga ngo buri wese akore inshingano ze kugira ngo turebe ko twagira amahoro tuzagere kuri byinshi twifuza kuzageraho tukarera abana bacu mu mahoro tukabaho mu mahoro tugatembera tukagenda uko twumva buri wese ufite ibikorwa bye akabikora afite amahoro mu mutekano ukwiye nicyo dusaba leta kugira ngo buri muntu wese akore inshingano ze mu mwanya we hashize imyaka irenga mirongo ibiri n'irindwi mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo hari intambara z'imitwe yitwaje ibigwanisho yica abantu igafata abagore ku ngufu igasahura ubutunzi ndetse igatwika n'amazu vedase ngabo ijwi rya amerika Uvira abagore bo mu ntara ya Kivu ya ruguru nabo bizihije umunsi mpuzamahanga w'uburenganzira bwabo bamwe bari mu nkambi z'abavanywe mu byabo nabo barifuza ko intambara zahagarara umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika ali Darius Sasanka yasuye bamwe mu nkambi eshatu dore inkuru irambuye bamwe mu bagore radiyo ijwi rya amerika yasuye ejo ku munsi wa gatatu mu nkambi za kanyarukinya kibati na kayembe bamenyesheje ko uyu munsi utabafitiye akamaro bitewe n'ingorane zitandukanye bakomeje guhura nazo yamuremye pasiyanse we yavuze ko nta kuntu bizihiza uyu munsi kandi ibyo bahora basaba kuri guverinoma idashaka kubikemura twamusanze mu nkambi ya kibati leta afatanyijwe n'imana twebwe turi gusaba amahoro tubona amahoro tubone n'ibyo kurya kubera iratwije kuturiga n'amahoro ntago dufite twarahunze tuhunze remeze tuba tuzanye ngo bashobore bagirute nibo batabiduhaye
bagomba mwene gasana leontina umaze amezi hafi atandatu mu nkambi ya bujari yaturukiye rugari muri teritwari ya rucuru aravuga ko guha umwana w'umugore ibyo kurya n'amazi batamwohereje ku mashuri nta nyungu abibonamo afite abana barindwi abiga gusa ni abahungu be babiri abasigaye batiga ni abakobwa icyo asaba kuri leta ya kongo ni kimwe gusa ni iniforume n'amakayi n'ibirato mbese gutyo twarahunze ndaco twarazanye ibintu byose byarasigaye mu rugo ndaco nuko kongera usibye kubashakira wenda ngaho bobo baribwira icyategereje uko byobona umutekano gusa uko byo basaba jewe mbese ndi gusaba ni ukugira ngo babone uko baje baraje kwiga bave mu mbuga cyane cyane no kudufasha burya dore n'inzara iratwishe ku rundi ruhande amwe mu mashyirahamwe make yabashije kujya gusenga yamagana iki kibazo cy'umutekano muke yatumiye umuyobozi w'intara abayahagarariye bafasha ako kanya kugira ngo bageze ubutumwa bukomeye kuri perezida felix sekedi bwo guha umugore nawe umwanya wo kumufasha muri iki kibazo despin kavuo ni umwe mu bahagarariye ishyirahamwe dynamique de femme juriste yavuganye n'ijwi rya amerika
ibi ni ibintu bisanzwe nta gishya kirimo tujya twizihiza uyu munsi buri mwaka ariko nta kintu gihinduka ubu turasaba ko abategetsi bashyiraho umunsi w'igihugu ushinzwe uburenganzira bw'umugore w'umunyekongo aho niho tuzamenya ko guverinoma ikeneye gufashwa mu kuyobora iki gihugu nk'abagabo
tugarutse kuri ibyo birori byabaye ku munsi wa gatatu igoma generale kukari popo visi guverineri w'intara ya kivu ya ruguru yamenyesheje ko nta mugabo uba ahatari umugore
nasabye ko umugore nawe afata nta maboko n'umugabo kugira ngo babone ibisubizo hamwe ku bibazo by'igihugu harimo imirwano iri hagati yacu na m makumyabiri na gatatu turasaba ko umugore nawe abishyiramo ingufu
hashize hafi umwaka imirwano hagati ya ma makumyabiri na gatatu n'ingabo za leta yatangiye mu duce dutandukanye tw'intara ya kivu ya ruguru hafi abantu miliyoni bavanywe mu byabo benshi muri bo ari abana n'abagore bakomeje kuba mu kangaratete dukurikije imibare itangwa n'inzego z'ubutegetsi intara ya kivu ya ruguru irimo abagore n'abakobwa bangana hafi mirongo itandatu na babiri ku ijana mu gihugu cya kongo cyose abakobwa n'abagore ni hafi mirongo itanu na barindwi ku ijana ali asanka darius ijwi rya amerika igoma iwanyu mu ntara aha niho dusoreje aya makuru hamwe na Rene Diane Tana wamfashe ukabagezaho mbashimiye kuba mukurikira radiyo ijwi ry'Amerika buri munsi kandi muri benshi ku migabane yose y'ishi dukomeje gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani uyu munsi imfura nziza niyo mutaraganira mugire umunsi mwiza mwari kumwe na venuste nshimiyimana
ababyeyi babyaye mugaheka tubifurije amahoro n'imigisha nk'aho muri hose ku isi dore intashyo ibagere ku mutima tubifurije kuramba muraho muraho murakoma muraho aho muri hose muze twumva amakuru kuri radiyo yacu ijwi rya gushirwa mudenderwa mudereri ndakacarishari kashirangabo kamazima kano kurimbura nigera utizimba mugira ngo nibutsinda amashuri maze mbyumva ngezo bamba icumi na gakene kubaho ubundi umugabo ye abasore n'inkumi mbiri urubyiruko abana n'abasaza turabazirikana waho muri hose ku isi dore intashyo ibagere ku mutima tubifuza